Hayyee namaan bultoo galchuun.
Nageessoo gochuun nageeya.
Nagee habaarii warraa.
Nageessan nageeya.
Nagee shuukkee habaarii loonii.
Nagoom.
Innaan warra tutu nagoo qaba namaan.
Nagoom qaba. Isa nagoom qaba.
Nagoo qaba. Hayyee harum geettanii.
Haaram geeni. Haaram geettani.
Harum geen. Hayya hariyyaki buukuu raangii buluwa fuudhi ilaali. Waan dag Israa'el ahaddiit kanne guyya tokko nam jireechisaa isanii erga jedheen. Duub jireechisaan suunneen dambii irra ishii jireechisa. Kan birrii birrii hama teettee pakka inni hin dhufe. Asin duub hin beedda. Intal udda qabdiittis dale. Inni duuniyaa kan gan soddoma sadii irtaa'e. Jireechisaan suunneen maqaa isaa Iisaa. Daddo birrii birrii gargara dheqee oduu waaqaa barsiisi dheqe. Inni nama kuree lama coketee duub hirtii tolfete. Inni mar birrii ishii barsiise. Barsiisuun dhageettaa feeteni. Amtan picha lammeessaa ilaala. Picha tan kas nu millam dhagarra. Min kun minneen kennan gargara. Ammoo minneen kun kadag Israa'elaati. Isaan oduu nam qarwaa tokkan. Duub nam kun ufmisatti miidha ijaarratee isaaf warraatti wotti. Guddoo ilaalleen namni sun mudda dheeraa fudhatee ijaare. Amminne inni min sun laf jabduu irratti ijaare. Tadhakaachaa. Maay'ee min raawwatu malumsuun bokkeen guddiyoo hamaan dhufe. Bubbees guddiyoo hamaa bokkee bubbeessa guddiyoo hamaa kan nuti akka hin darginu turre. Walmiisuutti itaatiin beeddani.
Haa hee. Min sun min jaba danda'ee bokkeen injisu.
Ahee dhugum. Amminne waan dhibita jirtiin beeddani nam tokkii jir nam sun duub lilla raatu. Inneen duub hangafa guddiyoo ammin ijaarrannoo fedha. Takka bareetti ijaarrannoo annen hin ilaallenne dhaqee xiyyoo galaanaatti ijaare. Waan dhuftiin beeddani malum sun bubbees guddiyoon dhufee ka bokkeeya. Oomishni sun itaatiin beeddani Nam sun lilla raatu. Min dhagee xiyyoo galaanatti ijaarratee min isaa bokkeen dura jis.
ishiin sun qoma maana ijaas min suni bare dansaatti jaarsin qabu bare laf jabduwati muu duub tanaaf bokkeen min sun jisse. Isin wosi akka jettanii ilaaltan isaan maan tak barsiisa. In woon jedhu tak dubbii isa dhageette dub dirbuu safaan yaatu ta ak nam qaroo kuniti kamin dhakaachaa bare jabduutti ijaarrate nam qaroon sun ilaalleen min sun ijaarrate innin dirguddiyoon min sun ijaarrate Haa hee. Inderiin nam sun min isaa dhakaachirritti ijaarrate.
aahee asante gaa takka san qaabsifte ammoo nam raatuun iseen ishiya mashaanteen akeeq akka minneen kana kan oduu arkosit kannine hin beeddeni iseen masha teessen eessiritti ijaarreten dhakaachiritti ijaarreten muu maanskositti ijaarreten maal min kan kee awo masha tante bare jabduu irritti ijaarrette ati masha tante sun isa irritti ijaarrette ammoon beedda maal ati min kan kee maansiritti ijaarrettu wonnaq atin masha tante won duuniyaa ta'arra tan faandheetutti Haa hee. Barsiistuun lilla colle.
hin beedda hariyyagii mal dhib dhufu atin jabeen hin qabdu urksun atin laf dheette duub jabeen gara waaqatii hin qabdu wo ati mashatan ta'e isa irratti jaarat lakkisi jabeen sheetanan ofirra dhogor hin qabnu sheetannin jabeen gara isaa siittiin hin fedhu inni won guddaan si ilaala won akka nam woraan qabu woraan birriyan si hadhetee duub lafaan sidha Maan waraanni nuti hin haadhu sun waraana akkamiiti?
caqas anin sitti hima amtan picha sadeessaa ilaali picha tan kas maan dhagarten hariyya
Innama sadii dharge. Kalamtaa qabu.
aantim dukan kas teessum feeta
Dukkaan oon danda'e keessa bula.
won birrii hamtuun dukkaan kasit gad baati akkasimoo inaan mallaf dukkana wal jeefti wal hatti amine wal quuti kitaaba waaqa woon nu jedhe innamaan dukkan fedha ur- inni ibsa fedhu ati maana ishii akkasi taatuuf hin beedda
Aahee wanni ishiin akkasi taateef ishiitti daksharriyeeti.
maal isaan duniyaa kan dhufu woon jedhe anin ibsa duniyaati dadfanan yaatu ibsa mashaa dhargetti amminne masha ishee annen dukkan kas hin yaatu hariyaki mal atin min dukkanaa kas teettu kaduuf hariyyaan kee taasiti dhufuun hin gammaddu
ahee
Dub lukka mal nu isa namsa laksaati kadhenne onteen nu isheen ennuun inin hi isheen. Mal inin on nu isheen inin ibsa isa nuut kan maana inin ibsaa. Eeqan maswali si gaafedha. Mal nu ibsatan onteen kasa qabaan numaanun isaan wayya namtaa bobeesse duub cuf aa hoggonof hin jiru jedhe uksun taga ir dhaabe ak ibsaan nam walba geette aa nam tokko nam walba lafaan dhargu duub hariyyaki malatin ibsa iisaa of kasa qabdu nam dhibi dhagarsiisi dirbuu tanaan ishiin dansa waaqa dhagarte waaq faarsiti nam raatuu kaficha tan kasaa ka amtan ibsa dhoket kan hin dhagarteni waatin akka itaatu dar dhibiin ibsa waaqaa sun fayyidaadhaan dhargettu piikchaar feessaa ilaala askaarii tan piicha tan kasitti hin dhagarteni ay wantun dhuguma asgaariya
aahee dattun askaarii qabiila dhibii kasa dhufta lilla jabeen qabdus qabiilaan tun gaaf qoomuu isaa dag israa'el lamamteef mara birri ishiin dagtan kibirra qabdi dubdat israa'elannen lilla ishi jibbiti mara birri ishiin lolaatii ni feeti ammoo jeeshii ishii akka jeeshituu ni jabdu'amu ati won dhiisaan hirtii isa barsiise midhaasa jedheen hin beedda nam hamtu sit midhaas haaloo irraan baafetin siyyadhe nam mogguu miidas darbo tabitaanne itkan hadharbo nam shaati tante siin falmee fuudhee kootiini si geessu kootii teenneen itkan mala askaariin ruddiyammin ishee asit kennitee laddo dhibii ana geessi yettu atine laddo dhibii iddari isaan wonni dag barsiisu gudda jabdu hubennoon ishiya inin hin beeka wo innaman haaloo walirra baafenno fedhu lol dhibit iddaramaedha ishintu dhugumamuu ahee dhugum dubbiisun
isaan ishii adat isfaan yaatu won dansa midhaasit fedha hatta daktuu innen ta isin feeninnen qaabee dhiisamuu jedhe nyaab kee jedhe dedhe nu dag nu muyotu hin feena waa atin akka itaatu atin haqqi dirbufaa nijeema waaqa sun midhaasite Ah, wanna tan gaafatte sun midhaasan ishii jabdu Ah, andiiran walba wandasa midhaasaati fedha ammoo maraa gar kees mursiise hamtunneen un midhaasa haahee an hawbed shidhatante sun darga maana atin kafetteef atin ufumaan itaataayi takka nu jabeen waaqatiin waliin midhaasin lakkisi qofa ta'e midhaasine mishootti hin buufnu wonu mashateen isa irratti ijaarree amminne is dhuguman faayyaanu waaqa hin dhageen fiicha shaneessaa ilaala isaan dagirtii isaa won dhibi ta kadhaa tan barsiisa fedha idir keessan kadha maana ishee hin beedden nu mara hagar nu qajeeltu waaqin kadhennu uf hin yenna kadhaan akeekaknu hariyyaan keen dansa waliin haasonnuti dhiisaan wayya mal ati waaq kadhettu ak nam falqa waaqin kadheti jedhe ishiin kulliiftee waaq kadhettee caartee ak nam golba ishi dharguu inni namaa fudhagarsiifti ishiin dag diiniyaa gammii fudhagarsiifti urgsuun dhiisaan wayya minke isheeni ufiit cufi duwwaa kadhedhedhe kadhaatin kadhe sun abbaa kanke ka namuu hin dhagarre sunit kadhedhedhe abbaan kanke kan won atin midhaasisu inni si dargu galet kan keessatti baas dhudhaa ishiya mal atin waa kadhettinen dubbii maanaa hin qabn birrii hin guurin dadda akkan itaattuun waaqolee ishiya uf dhageessa feeti piicha tan kas ilaali nam kan dhagarta kan ol fuudhee uf guddis kana ishiyaan inni namaan is dharge dhugum nam kun nam diiniyaati jedhu uf dhagarisa fedha waatin mamettu waan inni nam kan gammati irra qaba kadhaasatan
yoot namsun waaqin kadhanne namsun guddin isaa dag dhagarsiise
aahee atin qom dubbette inni qaallumisa dhallaaf dhagarisa fedha isaan wayya ak nam kana waaqin kadhetin jedhe malat waa kadhettu dakkasa ijeemi qofa dheqi waa kadhedhedhe ishiintu won ishiin dhagarsiiftu daqiisa dhugoonfettu waliin hin kadhetina yenne nuti wot dhufne waa kadhen dhille dansa maal nu waa kadhen nuti namse teen isatti ni dansa dursa galet galchinaaf eebbirri inni nuutkan nuti won duuduuf hin feeneduu fayda teen nafti teen callaaf kadhen dansaamu nuti kadhenne fedhii isa nunne faayyaan feena ati namta mashinii cufte waa kadhette hoo duu malati raawwattu mashinii bani caqasaa irdheq picha jaheessaa ilaala mara birrii isaan barsiiskas mammaaktu be mammaaksun tokko oduu nam tokko kanamis qaqaarqab ka oorru dheqe dhiirsun beeyuu dansa oorannoo yaate halkan tokko mannam golbaciise rafu nyaamniin dhufe ha hattu dhufe nam hattuuyyaan sun dhufee muk namu midhaasa hin nyaan achi xoorre midhaan dansaan kun bee bichaate mawwelle dhale mukkuu inneen hamaa kun midhaan hamaa kana muunyaan dhale mal dhaaboon cabsaatuun geette daddiin cabsa dhufte achi dhufte na gammi shangoot maana mukkuun ka hamaanne hamidhaan dhale kuinne hamidhaan dhale idil isaa woddarame kam wal gaafette dhiiroo midhaan hamaa kun garami dhufeette wal gaafette nu midhaan hamaa kan kasa buqqifna feeta abbaan oorraa won jedhe hiyyooti hin bubuqqisinaadhe hamaa kun maana woosen hama sun bubuqqiften kama weellee katassaa kuinne wot bubuqqifteni urksun hawot baatu pakka gaaf cabsennoa jedhe duuban inda kuji midhaasituun dursa midhaan hama kun bubuqqisaadhaan jedhe duub hidhaadhiyaa guba jedhaani jedhe duub reefu mawweellee cabsenna jedhe mammaa kan kas isaa maa nu barsiisa fedha
dubbii sun barannoon ishaa jabjabdu barsiis isaa kas isaan wayya abbaa midhaan dasa sun oor isa jedhe oorunnen duuniyaa jedhe muk midhaan dasaa sunnen dag dubbii isa dhageette isa dhugonfatte jedhe
abbaan halkaniin dhufee midhaan hamaa achi keessatti oor sheettaaniya
Mhm. Asin qom dubbette. Midhaan hamaannen daktuun tasheeta fayyaatu. Dhaaboon cabsaannen ta morennoannen gaaf mishooti awda gaaf qiyyaamaati. Eegiyya isa moon jedhe. Ani malaayikasi ergee won hamtuu tasharriyaa duudu ta duniyaan kas jirtu kasa guuraa jedhaani jedhe. Hiyyoo nam dubbii waaqaa hin dhageenninnen kas jiraa jedhe. Dubbi daksuunnen hor ibidda kasat jirtanii jedhe. dad waaqa duub dad waaq fayyaatinnen dhettee waaqaan waliin bare isa ta'an hariyyaki gaaf muummee duuniyaa geettu ati akeeqak muk kuun ka midhaan hamaa kaak sabu buqqisen kuun itaata muu ati midhaan kuun ka dansaa kaak saguuranii dheqinii ol kaa'in kun itaati feeta.
Bareen dasaan eessa?
Baree dansaan tun bare waaqaa ta jireen muume isa kas ta'an. Fiicha tolbeessaa ilaala. Isaan guddo ilmaan jeeleta. Mal tokko haawwon ilmaanii ilmaan ishee guurtee isat geessite. Daddirtiyaa ijoollee sun isarra orga feete maana hin rafaasiti jette. Ishiin ijoollee maanaan hin beedduu maal isaa won hirtiin itaatir jette dharge malkan lakkisa hadhuftu jedheen mal innamaan waaq faanyaatii fedhu ha ilmaaf tolchitu jedhe halallaafin qabaatte waaq dhugoonfatte qaqaartii isaa kadhettu mal dhibinnen dhadhirtiyaa isa gaafette hayyum waaqaa kas oonnoo nam guddiyo mishuwa jetteen isaan ilmaan xiqqeessi tokko fuudhee idduu ishee dhaabe ishiin takka maanaatiin uf himtu dad maana qabdu baree maana argannoof beetti akkasimoo aksun akun duniyaan kasin mamen ammoo gara bare waaqa aksun akun mamennemu isaa moo jedhe ilmaan caraqoo itaa jedhe isheen akka ijoolleen caraqoon abbootii ishiyaa aaminte amineen dubbii ishee dhageettuuf hin beedden ishiin abbootii ishiyaa iimaan guddiyoo irraa qabdi amineen waan walbata abbootii ishee dubbette dhugaa dhugaa isheeti ishiyaa nuunneen waaqa aksun dhageennee fi faanyaani dansaa jedhe waan walbahar waaqa irra qabaan barsiisi isaa hin kiirruen isaan illa ilmaan jelete amminen guddo ilaala won jedhe wonu ilmaan jelenne ilaalu jeel waaqanu agarsiifti jedhe wonu ilmaan waaqira dhogor waan nuti hin dallan ficha saddeet ilaala maal tokko nam tokkit qaba duub nam sun hooliyoo dhib tokko qaba kana hoolaan tokko dura ballee dhaben ati mamettennaan nam sun hoola tokko iska dura ballee sun maan ite
Aahee namsunin ka hoolaan tokko surra balle barbaadannoo jee.
ahee hooliyoo sagaltama sagaliit humuun bardasa tokkin lakkise toqoshkuun barbaadannoo jeen ficha takkasin dhagartaa isa nam sun hooliyoo isa dhaqee barbaadee dhargete amtan qabaati fedhu malin hola sun dhargete oh nam sun dhaphedhe gammade hola tokko sun ir gammate hooliyoo sagaltama sagali sun agdansaa fuudhee baatee warri ittiin galete hola sun hariyyoon isaa duduu waamee jiraan isaa duduu waamee koyaadheen ni eebbifenna ati fikirtennaan mammaakkan nu maan irra barenna hoolaan kun oon
Aahee hoolaan sun isa
hoolaan balle oon daksun takwaaq faaniyyaan ammoo ishiin dirbusheexana faayyaa hiduuf haballeette waan woon jedhe baree isa kas gammad guddiyoo jira wonam tokko ufi gaabbu gammad tokko sun gammad tak sagaltama sagalii ta ufi gaabbet ir jira hariyoonki arrinnen holliyoo birrii hamaa ka barleet jiraay atin holliyoo kan ka isaan barbaadir jirkan kas jirta bikcha sagalii ilaala maal tokko falme tokko jira falmeen sun innamaa hujii isa midhaas birrii qaba dad hujii midhaasi sun tadhibiin gatii isa qabdi isa buuqqu amtan gatiyaa sun hisaabee ilaalennaan duub nam tokko hujii isa midhaas sun tokko lilla kar guddiyoo qaba darge nam sun gatii guddiyoo qaba eegiyya falmeen nam sun waamee gatii peesa suni idil baasedheen kan nam kuunan peesa tokkinneen qabu jedheen kan falmee won jedheen harruwaa hin qabuuf yoo warri isa duudu ofirraa bitu jedheen kan nama ergattuwa sun jilbiifatee namsu sossobete
Aaddoo aaddoo raallee fudhadhi sitii jeebisaa karsuun xiqqoo miila na dhaabadhe.
falmeen sun rifetee fi duub gatiisa duuduu samareef namukaas gadbeennaan duub nam dhibi dhargee ka gatiisa qabu gatiin sun xiqayyo kan won jedheen ana baasedeen kartanti taatin gatiisanti taat qabdu kan namkuun jilbiifatee sossob guddiyoo sossobete adda obboleessaallee fudhadhi amtasti jeebisa ana eegedhe jedheen ammoo takka namkuun hin caqafnee malu sun namkuun fuulee jeella kaaye dhiirdhibiin mogguwaa won isheeyin itaatii jirtu sun daawwattee dheettee falmee itti himte mal falmee won tan dhagee aa lilla dalla kan won jedheen hee ati nam hama ani hin gasi tante siti lakkisee ati attam gasi tante namkuun lakkisaati dhabdee dheettee namkuun hiite dheen malukaan falmeen kun namkuun dhagee jeella kaayee hidhee pakka gatii isa duutuu baasaniif. isaan dagirtii isaatiin woon jedhe mal iseen obbolee keessan hin samarreef waan innen akkan isee uga jedhe hirti sun kasa nam tokko petroodhani isa gaafete wo obbolees kan kii mal wol bama kosaat midhaasu ammar hagam namseesa lakkisaaf jedhee gaafete mara tolba kan isa won jedheen akkasimoo jedheen mara tolbamuu tolbaatan mara tolbati jedheen aanti mariyaki mara hagam waan inni namse tantesiti samare dandeettee yeedda
Yooti ishees hin danda'anii saabanu.
akkum kanaan obboleeteen namsa ishee lakkisaatiif dansa fiikicha kudhanii ilaala mal hagar mal innamaan si yaqqatin hin dallantu gaafi yaa'oo nam aseen hujii tokko hin midhaasiten kar guddoo sir fudhatu mal tokko isaan mammaak dubbete nam guddoo tokki jira duub bayya dheqee innama hojii isaa ooruu isa midhaasuuf kan fudhannoo jeen dhiirsun guddaa gammad ka ishiin hojii dhargette duub eegiyya wal dhageette kar ishiin baasanuuf hojii midhaasa yaate diqqoon naannab sun gar dhibii jeemee bare dhuukaa geenna bare qaaraa innama tokko ishiyaa ufumaan gaasdaltate dhargee duub gaafate isin hojii ana midhaasa hin feeten jedheen kan karbaasin follageette eegeeshine hojii midhaasa yaate guyyaa geennaan mannak saajaa kan aminnen dheqee dhiirdhibii ta hujii isa midhaasitu fudhannoo jeen aminne saa sagal dheqee innama dhibii barbaad ta hujii isa midhaasitu saa kudhani tokkonnen ijeeme dheqee dag hujii isa midhaasitu dhabii barbaadannoo jeen mal dhaaboon hujiyaa raawwii geette kan nam innama suur hojjetu waame idil innama kana wot waamedheen karbaafnaafi woy yedheen nam sunin dag dursa saa kudhani tokko hujii it dhaabde sun irraa it dhaabii fedheen akkubsut wot aansi bakka dagdiiram salaaddi dhufti mishoan geedheen idil nam golba kar wolqixa baaseef daddiin diiram salaaddi hujii it dhaabdi malkan lol it dhaabdi jaarte maana ishiin saa diiram salaaddi it dhaabde aminni hujii ishii guyya dheera fudhette dagtuun tasaa kudha tokko dhufte gammi wolqixamu kan nam kun ka karbaas kun edheen malumni wol dhageen isanii baasee muu edheen dum dandeette anin ha isen dulume hiyyettanu edheen wa'aannen nam golba wolqixeesse baaseefi anin dhibiran argeddu edheen ama makkoosaan argeddu edheen maana karri sun tiyyuma nam wolba akkuma fed baaseefi waan dagis jedhettu yoo yaa dandeettaa wun ishiin feet midhaasituun itkan nam tuutu wolkititti kannu wani nut kaninnen nuti dirbu qomatiin dhaqaaleen iddansa gaafi atin dandeettaa tante xiqqeeyyoa ta innama dhibiyaa hanqetti duub anta dandeettaa tante xiqqeeyyoa jette ufiin hin teettu xiqqetti at qabsun hujimaan midhaasite duub waanin wa dandeettaa xiqqeeyyoonne qabaatte xiqqetti sun hujiyee midhaasedha duub dandeettaan timaanguul dandeettaa nam kana hanqetette waaqa maqaan dheeyne waanni waninnin kan dandeettaa irra qabu kadhibii guddiyoot kanna kadhibii xiqqiyyoot kan duub kannii sunduutuu tamii fedhe kan ne dandeenne nu hin maqaan dheennu kudhani tokko ilaala
Isaa yoom jeebi?
nu malin dhufuuf guyyaa hin dhuf hin beennu ammoo nu hin been isa inni hin dhufu dhiisaa mammaakkasaan maswaal tokko jiibe mal tokko ijoollee dubra kudhen ta'aroosiit yaasitti jira aadaan ishiyaa bare dirbuwatti eedde nama aroosaa achitti dhufu duub ishiin nama aroosa sun kadhadhee fuusiniin waliin yaate bakka bare aroosa dhetti wor aduun dhiitennaan duub dukkantineen jirti ijoollee dubraantun taa isheef kasa guurtee bobeessite dur sun kasa duub shanit qaro'a duub ishiin ulaayaa guddiyoo fudhette shanaan tuurraa to'a takka ulaayaa iddarennoo hin mamenne kan duub dur sun eedde eedde eedde bakka mudhaan dabartee ishiin kafettee hirrib yaate sajja kaalkanii kan caaraa innamaa dhageette
Lafagaa lafagaa lafagaa namna dhee fuudhee dhufe kaa kaa kaa dhukaasa dhukaasa namsun dhee fuunee amtan aroos geessina.
nadheessu hangafa hirriba kaate dur shanaa karaatoo kun taa ishii hadhaamee dhagarte kan duu dur shanaa kun kaama futa qab kun kadhette eegeeshinen hin qabnu kan hinuu jetteen malka irra dubraatuun shanaantummaa itaat guugettee dhuuf kadhette amtan ulaa bitannoo yaate mal ishiin ulaa bitannoo yaate kan nam golba baamadde yaa'ee bare aroosa deqen aadaan worsuni aoda aadaan gorsuni min guddiyo timanii ufit cufen dub achkasit aroos midhaafette gammad guddiyo achkasit midhaafetti mal dub shanaan raatuwan kun dhufe fulaan mina cufa qabdi dhagarte mal ishii as geettee fulaan mina cufa qabdi dhagarte malkan fulaan nuti bana fulaan nuti bana fulaan nuti bana nuti bana fula ammoo nam fulaa minaa irri jessun an dandee isiniin banu isin ha dubbattanii dhuftanii dub dandee isiniin banu armayaa jedheen isaan mammaakkan irra nu barsiise nuti midhaaffennii dansa ergaaf hin jeebu nu guyyaaf mal in dhuf hin beennu ammoo nuti duriit midhaaffanni dansa dur shanaan qarwaan kun ha midhaaffate ammoo dur kun karaatuwa takka hin midhaaffenne hariyyaki iseen innama shanaan dub shanaan ka qarwatiif karaatuwa sun kam gulbaatiif eeten dur shanaan raatuwan kun mal ishiin bare fula mina dhufte minni dura cufaas qaba dub ishinen amtan haa timaatii kafattee ol jeebite nam fula mina jeetinen armayaa an iseen hin beeku jedheen dandeettanii tiiftanuu jedheen mal fulaa kan nam dura cufen namu dandee mara lammeessaat jeebee isheen hin jiru jedheen hariyyaki malii isaan dhufu inni daqis dhugoonfette duuduu furee jeemaan duub isa hin dhufin durit midhaaffaten duub tanaaf nuti ar is dhaamnee durit midhaaffanni dansa maana guyyaa hin dhufin beennu wofalen arrumnafa